muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi muratwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu Jewe ndi umushingamateka yitwa Nduwimana Edouard natowe mu ntara ya Kayanza kandi ndi umututsi hano w'imperekeza bimwe baba baba abatutsi b'imperekeza nta kuntu babayeho nyabwoko babaho niho nyabwoko ry'abatutsi uhaguruke Leonce Ngendakumana Ndayizeye Domisiyano edouard nduwimana ni visi perezida wa kabiri w'inama nshingamateka y'u burundi ubwo aravuga ku bwicanyi abatavugana rumwe na leta bemeza ko busa na jenoside ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari naho ahandi mu mahanga riek machar yatangiye imirimo ye ya visi perezida wa sudani y'epfo tanzania yujuje imyaka mirongo itanu n'ibiri ivutse amakuru yacu tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika ku matora amajonjora mu mashyaka aracyakomeza uyu munsi araba muri leta eshanu icyarimwe mu ishyaka ry'abarepubulikani umuherwe donald trump arahabwa amahirwe menshi yo gutsinda izo leta zose uko ari eshanu aracyahanganye n'abandi bantu babiri senateri ted cruz na guverineri wa leta ya ohio john kasich bose baza inyuma ye cyane ariko kugeza ubu nta n'umwe muri bose mu ishyaka ry'abarepubulikani abo uko ari batatu nta n'umwe uragira amanota ahagije ku buryo ari we wakwizera kuzimikwa nta ndi mananiza mu ishyaka rye nka kandida waryo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika azaba mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha mu ishyaka ry'abademokarate Hillary Clinton arahabwa amahirwe menshi yo gutsinda kurusha uwo bahanganye senateri bernie sanders muri rusange kandi mu matora yose y'amajonjora amaze kuba Hillary Clinton ari imbere cyane ku buryo ubu ngubu ashobora gutangira kwizera ko ari we ushobora kuzaba kandida w'ishyaka rye ry'abademokarate rero muri sudani y'epfo riek machar yagarutse uyu munsi ijuba amaze kuhagera yahise arahira yimikwa mu mirimo ye ya visi perezida wa mbere wa repubulika mu ijambo rye muri uwo muhango perezida salvakir yavuze ko we na macar bagiye kwihutira gushyiraho guverinoma y'ubumwe nk'uko iteganijwe mu masezerano y'amahoro naho macar yavuze ko nta mananiza azashyira ku mukuru w'igihugu riek macar yahoze n'ubundi ari visi perezida wa repubulika mu kwezi kwa karindwi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu perezida salvakir yaramwirukanye kuri iyo mirimo mu kwezi kwa cumi na kabiri kwakurikiyeho macari yatangije intambara intambara yagejeje ku masezerano y'amahoro mu kwezi kwa munani gushize iyi ntambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ariko umubare ntabwo uzwi neza uzwi n'uw'abahunze wo urarenga miliyoni ebyiri riek macar yari amaze icyumweru kirenga yanga kujya ijuba kubera ikibazo cy'umubare w'abasirikare be n'intwaro zabo abasirikare bagomba kumurinda amaherezo bagiranye amasezerano na leta amwemerera abasirikare bagera kuri magana abiri mu ntwaro zabo harimo za mitrayeuse cyangwa machine guns makumyabiri n'imbunda makumyabiri zirasa grenade za rokete uyu munsi tanzania yijihije isabukuru y'imyaka mirongo itanu imaze yitwa repubulika yunze ubumwe ya tanzania ni ukuvuga ubwiyunge bwa tanganyika na zanzibar bwabayeho nk'uyu munsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane perezida john magufuli yanze gukoresha ibirori avuga ko bitwara amafaranga menshi y'ubusa yifuza ahubwo ko ayo mafaranga ajyanwa mu kubaka imihanda kuri iyi sabukuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yoherereje ubutumwa bw'ishimwe abaturage ba tanzania avuga ko abifurije gukomeza gutera imbere kandi mu mahoro iri ni ijwi rya amerika muri somaliya al shabab yahitanye abasirikari umunani ba leta mu gico yabateze mu mujyi wa baidowa mu majyepfo y'igihugu abandi basirikari cumi na batatu ba leta bakomeretse nk'uko igisirikare cya somaliya cyabitangarije ijwi rya amerika ishami ry'igisomali hagati aho umutwe wa leta ya kisilamu uremeza ko ari wo wateye abasirikare ba afurika yunze ubumwe muri somaliya amisom ejo kuwa mbere mu mudugudu witwa tridici mu nkengero z'umurwa mukuru wa somaliya mogadishu ariko umuvugizi wa misom joseph joseph kibet arabihinyura yabwiye ijwi rya amerika ati sinemera rwose ko ari leta ya kisilamu ugenda ndibwira ko ari agaco ka al shabab nta musirikare wa misom wagize icyaba muri iki gitero muri yemen ingabo za leta zigaruriye umujyi wa mukala mu majyepfo y'igihugu uyu mujyi wari umaze igihe kigera ku mwaka uri mu maboko y'umutwe wa al qaida nyuma y'iminsi ibiri y'imirwano ikaze cyane igisirikare cya yemen cyemeza ko kivuganye inyeshyamba za al qaida zirenga magana umunani kibifashijwemo n'indege z'ingabo mpuzamahanga ziyobowe na arabiya sawudite radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda facebook voa radiyo yacu internet radiyo yacu voa akadomo komu amakuru yo mu biyaga bigari duhere mu burundi murabizi neza ko umwaka uyu munsi wuzuye hari impagarara za politiki umuryango w'abibumbye onu uvuga ko abantu barenga magana atanu bishwe naho abarenga ibihumbi magana abiri na mirongo irindwi bahunze igihugu ariko hari n'abandi bantu benshi baba mu kihu- mu gihugu ariko mu kinyegero kubera ubwoba bwo gutabwa muri yombi eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro Ibi- ibi bitaratangura twari tubayeho neza umuntu yaratembera nkava mu ikaritiye mbamwo nkaja mu yindi nidegemvya ariko ubuye sinshobora kuva ahondi aho ndaye no munsi siho ndare ejo uwo ni umwe mu bantu basigaye babayeho ubuzima bwo kubundabunda kubera batinya gufatwa n'inzego z'umutekano bagirizwa imigumuko bitewe n'uko baroye mu mabarabara biyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkurunziza avuga ko abayeho nk'imbohe ncira mfise abana bashika nka batatu canke bane ariko nk'ubuye ndashaka kumara indwi zibiri ntabonye n'umwe bamwe tukavuganira kuri telefone urumva uri umuntu w'umushinga nawe udashobora gusumira abana umva atakamara amazi nta manza na zimwe tujamwo iyo na ruguru ntitukijayo n'abavyeyi bara- ntibazi ko tukiriho tubayeho nabi kubera kare warawidegemvye ukabura umwidegemvyo ukabura umuyaga ukabura bene wanyu abo abo twari tuvugana benshi bakaba barahunze abandi barapfuye abandi bapfunzwe ntibakora akamara amazi tubayeho nabi cane jewe njya ndaturatura aho ndari n'umunsi siho ndare ejo ariko twe turizeye imana ko ibizohera co kimwe nawe uwo musore yemeza ko atakazozabona kuko asigaye aba mu mwobo nk'ifuku jewe ndaturatura misi yose nturatura singira aho ndara aho ndi nama ninyegeje je nitavye akamo kuyameza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu nico gituma rero kugeza izi saha umuntu ari mu nzu aguma yinyegeje kubera ugiye mwibarabara baca bica bafashe barica bafashe barica n'ubupfunzwe ntavayo baranyuruza urumva niyo umuntu aguma agira ubwoba akaguma yinyegeje nawe ntakazoza mbona biguma muri uko akazoza ejo nzopfa ngiye habona campfa ntibikunda kwenda nk'akazoza n'ubwaba co kimwe n'abandi batari bake binyegeza kubera bari mu biyamirije ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu leta yarahumurije ko abantu bataroye mu vyo guhungabanya umutekano borema iyo mvugo ntinyura na gatabo yega ubuzima bw'aba bantu bwahindutse kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa kane umwaka uheze aho haba ikoraniro kaminuza ry'umugambwe sendede fdd pascal nyabenda umukuru wawo niwe yari arihagarariye twagira rero dutangarize abarundi n'amakungu tutari kumwe hano aho icyo gikorwa caba yuko umugumyabanga ashizwe imbere y'abandi kugira ngo aze yitoze ku giti cy'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambo cndfdd ari umugumyabanga petero nkurunziza
izo mpundu n'amashi byakurikiwe n'amasinzi y'abantu biyamirije ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu inzego z'umutekano ntizabihanganiye
mvuze ni ugupfa ni ugupfa reka tugende bajya abapolisi nimba baturasa bagira ante ni ugupfa ni ugupfa n'ubundi nta mahoro twarimo ibibondo byacu byataye amashuri turi kumwe ngaha mu ibarabara Eh? reka azatida oya oya ingo ingo nzakumamwo ingo
nibaturase muga ntibazotumara tuzobaho tuzobereka yuko tuzirinda kandi nabone bamenye yuko benshi bavuye mu ishyamba bariko barondera ubwigenge bwabo baraburose buriya bashaka kutwicarako naho umuntu yopfa twebwe twariyemeje ko tuzoguma tubandanya kutwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kidahuye n'amategeko niyo mpamvu tuzoguma tubandanya naho hosigara umwe azobandanya yigaragambya imyiyerekano ishushe inyuma y'indwi zibiri amabarabara ya bujumbura bogaboga batavuga rumwe n'ubutegetsi ku igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe perezida nkurunziza yari mu rugendo rw'akazi muri tanzania harageragejwe ihirikwa ry'ubutegetsi perezida petero nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi irahagaritswe mu mabanga yayo umukuru wa komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na bene cyo general major niyombare godefroy murakoze inyuma y'iminsi ibiri abashatse gukombora perezida nkurunziza bamwe barahunze igihugu abandi batabwa muri yombi mu nyuma hahavuye hatunganywa amatora abatavuga rumwe na leta bayisokoyemo amakungu n'akarere bemeje ko aya matora atatunganijwe ku buryo bwemewe ariko umugwi seni warahaye amajwi abikuye mu matora pierre claver ndayicariye arongoye seni arasigura icabitumye abagiye muri iri higanwa ni munani kuko nta muntu yagiye mu ihiganwa twebwe muri seni yatwandikiye abicishije mu nzira y'amategeko atubwira ko yavuye mu ihiganwa nico gituma twabahaye amajwi nk'uko abenegihugu bayabahaye bamwe mu bahawe ayo majwi ntibayapfishije ubusa akarorero na ka gaton rwasa arongoye fnl yigenga amatora yarabaye abantu bose barayiyamiriza n'uyu munsi n'amakuru bose baravuga ati amatora yabaye siyo muri ibyo bitari byo abanyagihugu bari n'ibyo bavuze bari n'ibyo batumye barasabwe yuko baserukirwa none uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo hoho hari icyo twaba turi ko turabafasha si ukwisubira ko none uyu munsi ayo majwi yabo tuyaterero mu gisanze hanyuma ntimwibagire mbega muri politiki y'uburundi ibintu byifashe gute ubu ntabariho boca babitarukirako amatora yose harimo n'ay'umukuru w'igihugu yatsinzwe n'umugambwe cndd fdd kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu hatanguye kumvikana urwamo rw'amasasu hari n'ibitero byaba ku murango ryaka ibyo bitero byasize amarira mu miryango ayo marira umushikirizamanza kizigenza arafise abayegeka ko ubu bwicanyi bwica umuntu umwe umwe ibi bintu byo gutera amagrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba hehe turafise ivyemeza yuko ari ibintu vyateguwe na bamwe bari bateguye ihirika ry'ubutegetsi aha valante bagora ikunda ntahuriza na charles nditije umwe mu ndongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi atahunze igihugu ivyo umuntu afise ubwenge afise amaso yo kubona nta muntu n'umwe avyemera kuko iyo umuntu ariko aranira agateka kiwe ntabe ariko aragumuka ntabe ariko aratera umudurumbanyo bose amakungu akarere bose barabona neza na neza yuko ico kingo ca gatatu ca nkuru nziza yihagiye ariyo nkwezi y'amarere imbonerakure y'abapolisi abasoda biwe nibo batema batongora none ko tugira tuti nihaze abantu baza kuja hagati ko wumva bahagarikire ayo uwo mutekano nihaze abantu bahinga baze gutohoza barabe abariko barakora amarorerwa bari bo akanana nuko azi ibyo ariko arakora naye handi yaba yagira ati naba biyamirije ikintu ca gatatu bariko barica bariko batera umudurumbanyo mu gihugu yogira ati nyabona nyabona mwamakungu muri aka karere nimuze murabe abagizi ba nabi mugabo ivyo byose yaravyanse mbere nabo bariko barabibona ntibikira agaseseshwa rumuri neza na neza turazi yuko ubutegetsi bwa nkuru nziza aribwo buriko buratema buratongora nta n'umwe atabizi uko iminsi yagiye irengana leta y'u Burundi yemeje ko abayiteye ingorane atari abarundi gusa mbere perezida nkurunziza yabisiguriye ban kimun agendera urundi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere twavuze igihugu cy'u rwanda ukuntu gituraniye nabi twavuze ko dufite ibimenyetso ivyemezo y'uko bodufasha naho nyene kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda nabo naturande neza kuko twanyukuva kera mu kwezi kwa cumi na kabiri akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa afurika katanze iciyumviro c'uko horungikwa inteko mvamakungu mu burundi gasigura ko hashobora kubaho nyabwoko izo nteko ziyamirijwe n'inama nshingamateka uhereye ku bayirongoye na cane cane abava mu bwoko vyavugwa ko bugeramiwe Jewe ndi umushingamateka yitwa Nduwimana Edouard natowe mu ntara ya Kayanza kandi ndi umututsi pana w'imperekeza bimwe baba baba abatutsi nta kuntu habayeho nyabwoko habaho niho nyabwoko ry'abatutsi ngo haguruke Leonce Ngendakumana Ndayize Domiciano ntibantunganya minani ubu aka kanya bagiye ngo hagarara- hagarara bwuma ivyo abatutsi babonye kuri hagarara bwuma n'abantu rero ku by'ukuri bamenyereye kuryanisha abantu baciye ku majambo mwe nabi iki kijanye na- n'inteko nkumbure eh, mvamakungu nibaza ko atabyinshi nobivuga ko kiretse aho izo mwene izo nteko zigiye ziba zigiye gukireya izo reberi yahubu ubu no munsi zoshika ngaha zica zigenda mu cibitoke mu- ziba ati duhagaze ngaha ah, ntihagire usubira kuhingira bakireya de reberiyo mu bisanzwe mwe nawe umuryango wa afurika y'ubuseruko watoye perezida wa uganda museveni ngo abe umuhuza mu matati y'abarundi mu nyuma bamwongera ko uwahoze atwara tanzania william mukapa bompi baragize ingendo mu burundi hiyongera ko izindi ngendo z'ubutavana ko z'akanama k'amahoro n'umutekano ka onu umunyamabanga mukuru wa onu ban kimun ubwiwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri afurika hari ibyo bumvikanye na leta ariko inshuti z'uburundi ziyagiriza ko atashakishira mu byo yemera tom periyero intumwa ya amerika mu karere k'ibiyaga binini There are uh, trips where it feels like we've taken one step forward ubiravye ni nk'uko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nivyo tuvugana na leta harakindwa inkeya perezida nkuru nziza ubwiwe hari ivyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki nta na kimwe twabonye cakozwe yaraniyemeje kandi ko hoza abarorereza amajana abiri bagateka akazina muntu gushika ubu umengo ni imikino gusa ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije turi mu gihe leta yemeza ko ifite ishyaka ryo gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe mu mutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa canke bahohoterwa uku ni ukuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icizere mu bizokurikira uh, or the path forward.
inyuma y'umwaka hatangwa imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza leta yise imigumuko hacibonekeza abantu bafatwa n'inzego z'umutekano ababurwa irengero ryabo n'ibitero biba ku murango ryaka akarorero ka hafi ni igitero cabaye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru bujumbura gihitana general atanaze kararuza yahoze ari cegera c'umukuru w'ingabo zigarukana amahoro muri centre afrique nubwo haja hari ibitero bigamije abantu bamwe bamwe haraheze amezi arenga atatu urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu makaritiya mwamwe ku mugwa mukuru bujumbura rwaracureshe inyuma y'umwaka muri oni bavuga ko abantu barenga amajana atanu bagandaguwe abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi bahunga igihugu umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu seni dash wemeje ko hishwe abantu barenga amajana atatu na mirongo umunani nayo ishyirahamwe ya prodash rivuga abarenga amajana atandatu eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
Eloge turagushimiye kuri iki cyegeranyo rwose dukoreye cy'uyu mwaka ushize hari impagarara za politiki mu Burundi iho ni muri rusange noneho tujye mu ntara enye z'amajyepfo y'u Burundi ahangaha bururi niyo iza ku isonga mu mibare y'abantu bahitanywe n'izi mpagarara za politiki zo mu Burundi iyi nkuru turayigezwaho na Fidelite yishatse mu bantu b'igihugu c'u Burundi ntara za Makamba Bururi Rumonge na Rutana radiyo ya Amerika yashoboye kumenya igiti gica abantu mirongo itatu na batatu bapfuye kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu igihe mu duce tumwe tumwe two muri izo ntara hatangura kwibonekeza imyerekano mu ntara ya Bururi naho hari igice kinshi c'abantu bapfuye ni ukuvuga ko abarenga cumi na batanu makuru twashoboye kumenya bapfiriye mu ntara ya bururi mu ntara ya rumonge biraboneka ko naho nyine hari igiti gikini c'abishwe ugereranyijwe n'intara za makamba na rutana mu rumonge mu kiringo c'umwaka hamaze gupfa abantu icenda mu gihe makamba ari bane mu ntara ya rutana naho hakaba hamaze gupfa umuntu umwe hihwejwe ibitigiri vy'abitavye imana n'abakomeretse ibice vyo muri izo ntara zine twadondaguye biza ku isonga nivyabereyemwo imyerekano yemiriza ugusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza iyo nayo yabereye cane cane mu ntara ya Bururi mu makomine ya Matana na Mugamba iyo myiyerekano yariko iraba umuntu wa mbere yishwe arashwe itariki mirongo ine n'itanu z'ukwezi kwa gatanu abandi bantu babiri bari muri iyo myiyerekano barakomeretse ku munsi ukurikira bari mu myiyerekano muri komine ya Matana abarenga icenda barakomereka kiretse mu ntera bururi imakamba naho nyene muri komine ya kibago harabereye imyerekano insasu zahitanye umwe mu bari muri yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyegeranyo vyakozwe na prodehash ishira mu gitangata y'akazina muntu k'abafunzwe vyerekanye ko mu kwezi kwa gatandatu hapfuye abantu cumi n'umwe muri izo nta zine zigize umuryango w'igihugu c'u Burundi muri bo harimwo batanu aprodehash ivuga ko bishwe barashwe n'abasirikare mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta igenekeje ya mirongo na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu abo barashwe bakaba bari bahejeje gufatanya ibigwanisho nkuko aprodehash bimenyesha mu vyegeranyo vyayo kuva mu ntango z'ukwezi kw'icenda mu ntara z'obana ku bw'igihugu c'u Burundi kiretse mu ntara ya Rutana ahasigaye imigwano yitwaje ibigwanisho yacitangura kuvugwa na cane cane mu makomine amwamwe ahanini yabereyemo imyerekano nko mu ntara y'amakamba muri komine ya Kibago abantu bitwaje ibigwanisho barishe umukuru wa zone Kibago hari ku itariki 15 z'ukwezi kw'icenda mu ntara ya Bururi abitwaje ibigwanisho nyene baragiye baribonekeza cane cane mu gutera irondero vy'igipolisi aha tukavuga nk'abateye ku biro vya komine Mugamba itariki 23 z'ukwezi kw'icumi inyuma yaho hatewe irondero vy'igipolisi ryo muri komine ya Matana no muri komine ya Rutovu ahitwa mu ringanizo aho bose imana yarakinze ntawe hasize ubuzima ariko kuva ico gihe abantu muri komine ya Mugamba babandanije bahasiga ubuzima aha mwomenye ko muri komine ya Mugamba kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe gushika no mango hamaze gupfa abantu cumi na batanu muri bo harimwo bajejwe intwaro we bwo hasi batatu umupolisi umwe n'abitwaje ibigwanisho babiri abategetsi mu ntara ya Bururi bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bituma ari umugamba bitumwa nuko abanyagihugu baho babakingira ikibaba Christian Nkurunziza arongoye intara ya Bururi erega bitwa nabo bahaye indaro niyo ngorane ko bataba babivuze erega abo bahindukirira bahindukirira kuko banka kubavuga yamara abanyagihugu bo muri komine ya Mugamba bobo bamenyesha ko impande zose ataburagamo bafise uvuze ukuri aca yononekara n'ibyo natanguye kuvuga kare n'ubusubiyemo avuze ukuri niho navuze yuko baca bamupfunga bagira bati yaroye hamwe na wa wundi yari mu kigunda nk'uwo ari mu kigunda mvuze yuko ari we yonona umwonone hari aho yonyica ntitugira na mbisaganirizo uyo wundi adutwara turapfa araho bikwiye kumubabaza akwiye kuyaga no mu bindi bihugu igituma abantu bamuyonganyeko ariho uwo mutekano muke urangwa muri komine ya mugamba watandukiriye ayandi makomine yo mu zindi ntara bihana urubibe aha twavuga nko muri komine ya burambi mu ntara rumonge aho muri uno mwaka w'ibibiri na cumi na gatandatu ku magenekezo mirongo ibiri n'icyenda ukwezi kwa gatatu n'igenekezo ya gatatu ukwezi kwa kane abantu bitwaje ibigwanisho bishe abantu batatu bane nabo barakomereka naho biri uko mu ntara zine zigize umuntu ku gihugu cy'u Burundi intara idakunda kuvuga nk'umutekano muke ni intara ya rutana i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu rwanda aho komisiyo ya sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abaturage muri rusange yatangiye ingendo zigamije kureba uko ikibazo cy'indwara zitandura cyifashe mu banyarwanda bimaze kugaragara ko mu rwanda abantu bangana na mirongo itatu na batandatu ku ijana bafite izo ndwara zitandura asumita kaboyi yaduteguriye inkuru
imibare itangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rigaragaza ko buri mwaka miliyoni esheshatu z'abatuye isi bahitanwa n'indwara zitandura izo zirimo kanseri diyabete indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero n'indwara zo mu mutwe oms ivuga ko impfu zituruka kuri izi ndwara zihariye mirongo itandatu ku ijana oms itangaza ko abagera kuri mirongo inani ku ijana bahitanwa n'izi ndwara babarizwa mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere n'u rwanda rurimo muri iki gihe umubare w'abarwaye indwara zitandura mu rwanda wariyongereye wavuye ku barwayi bangana na makumyabiri n'icyenda ku ijana mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe ugera ku barwayi mirongo itatu na batandatu ku ijana mu mwaka wa bibiri na cumi na kane komisiyo ya sena yasuye ibitaro by'indwara zo mu mutwe biri ndera mu karere ka gasabo kuri wa kabiri abasenateri biboneye n'amaso abarwayi bateranwe n'imiryango yabo bakaba bamaze imyaka myinshi mu bitaro kuko babuze aho berekeza uyu ni umubikira mukaruyonza gata wita ku barwayi babuze imiryango ibakira abarwayi bahari ni abarwayi baba barigeze kurwarira nyine mu bitaro nk'abandi mwabonye ntibabone amafamiye ashobora kubajyana nk'uko abandi basubira muri famiye zabo kubera ko ari abantu baba barazahajwe n'indwara cyane ntabwo famiye akenshi zikunda zishishikarira kuza kubafata ahubwo hari n'abashobora kwihisha burundu burundu ku buryo tubabura hakagira rero abaguma hano imyaka myinshi leta yashyizeho gahunda yo kwita ku buvuzi bw'indwara zitandura kuva mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu ariko kugeza ubu bamwe mu banyarwanda baracyaheza umuntu warwaye izi ndwara cyane cyane indwara yo mu mutwe uwigeze kuyirwara ndetse n'umuturage babwijwe rya mbere ko iyi ndwara ifatwa mu muryango nyarwanda ubundi akenshi babita ko ari abasazi cyangwa ibigoryi ibona ugiye kugaburira umuntu wawe wabyaye ukamushyira ku isahane wenda imbwa iriraho ni urugero ku- mbese kumutesha agaciro n'aha mu cyaro hariho n'umushyira ahantu wenda akubaka inzu wenda azajya ashyiramo inkoko akagenda akamushyiramo mu gikari ku buryo no kugira ngo uzajye ujya kumusura uvuga uti hano hari umuntu urwaye uburwayi bwo mu mutwe bamukwereka biba ikibazo senateri niyo ngana garikani ukuriye komisiyo ya sena y'imibereho myiza y'abaturage avuga ko ukurikije uko abantu basigaye bapfa ku misozi bazize indwara zitandura sena yasanze ari ngombwa ko iki kibazo cyakorwaho ubucukumbuzi bwihariye kugira ngo ibizavamo bazabigeze kuri guverinoma no mu rwanda rero i- twararebaga imibare tukabona tunahereye na- n'aho du- tuba mu- ku misozi iwacu ubu umuntu iyo urebye abantu bapfa wumva we bati yari afite ibibazo ibi n'ibi ariko ukanareba eh, n'ibiriho bikorwa koko mu buryo bwo guhangana n'izo ndwara zihenze kwivuza wabigereranya no mu mibereho n'ubundi y'umunyarwanda ukibaza uti ubu- umunyarwanda afite ubuhe bushobozi bwo bwo kuba yahangana n'ikiguzi cy'ubu buvuzi indwara zitandura zirangwa n'uko ari indwara uwo yafashe abana nayo imyaka ye yose y'ubuzima mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe indera frere sharire nkubira umuyobozi w'ibi bitaro yabwijwe ijya mbere ko usibye abarwayi batabwa n'imiryango yabo ibi bitaro bihura n'igihombo cy'ababyivurizamo batagira ubushobozi bwo kwishyura ikiguzi cyabatanzweho kugeza ubu ibi bitaro bifite umwenda ugera kuri miliyoni ijana na mirongo itatu mu mafaranga y'u rwanda Aba- abarwayi kuko bateranwa n'imiryango ugasanga baramuzanye bamugeje hafi y'ibitaro bakigendera rimwe na rimwe aba yaribagiwe n'izina rye cyokora dukora uko dushoboye tukamuvura yamara koroherwa harimo abo rero tuburira imiryango pe hari abandi bazanwa na polisi nayo mu rwego rwo ku- rw'umuteka- rwo gucunga umutekano mu mihanda no mu nzira nyabagendwa bakabazana barembye bafite amahane nabo tukabavura bako bamara koroherwa nabo tukabura aho tuberekeza bene abo barwayi rero usanga nta n'ubwishingizi mu buvuzi baba bafite bityo amaserivisi yose abakorewe nta n'ubwo abasha kwishyurwa kuko baba banafite n'ikibazo cy'ubukene bukabije kuva umwaka ushize leta y'u rwanda yashyizeho politiki yo kurwanya indwara zitandura ariko na n'ubu nta kirahinduka mu mavuriro menshi yo mu rwanda nta bushobozi bwo kuvura zimwe mu ndwara zitandura buharangwa cyakora abaganga b'izi ndwara baracyari bake kandi imiti izivura iracyahenze ndetse na rimwe na rimwe ntinaboneke ku isoko ry'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu magambo make amakuru twabagejejeho ni uko uyu mwaka wuzuye uburundi buri mu mpagarara za politiki naho uyu munsi tanzania yujuje imyaka mirongo itanu n'ibiri ivutse yavutse rero muri mirongo itandatu na kane tanganyika yifatanije na zanzibar hanyuma amatora ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika amajonjora mu mashyaka arakomeza uyu munsi muri leta eshanu icyarimwe mu ishyaka ry'abarepublikani umuherwe donald trump niwe uhabwa amahirwe menshi yo kuzitsinda zose mu ishyaka ry'abademokarata hillary clinton niwe uza imbere mu bigereranyo rero biza mu bigereranyo bibanziriza amatora naho muri sudani y'epfo riek machar yi- yagarutse ijuba uyu munsi amaze kuhagera yahise arahira yimikwa mu mirimo ye ya visi perezida wa mbere wa repubulika hari icyizere rero cy'uko rero leta y'ubumwe igiye kujyaho nyuma y'amezi agera kuri mirongo itatu hari intambara hagati y'inyeshyamba ze n'ingabo z'igihugu za perezida Salva Kiir bombi batanze icyo cyizere Salva Kiir avuga yuko we na Machar bagiye kwihutira gushyiraho iyo leta y'ubumwe naho Machar yavuze ko nta mananiza azashyira ku mukuru w'igihugu ndabashimiye cyane ngaho mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.